Yes, my people, I welcome everybody to the program Family Things on Informal International Online Radio Station, where you for the hear I'm live and direct about agriculture. My name is Adeomo Akao. Oh, I know the, the house alone this morning. I day here with my people those you know we know we get a senator when they chop our money no give us grant we get house of rep member when he suppose to do constituency project but now they grow tomatoes only for himself and ibele well we still get them a lot when political farmers and all of them all our farmers when they different locations in nigeria all over the country and all over the world we dey greet now this morning from this wonderful platform yes look una uh, our people will greet now. now before we enter the program proper. Mm, my people i greet una plenty plenty o oh. if like say this maga dey jealous my tomatoes farm <laughs> my name na sandra ekekwa salute una. well my country people i wan greet everybody o oh. both you wey you get uh, farm wey dey dey call cow wey dey waka wey dey carry am go dey chop another person farm wey dey own jeje whether your religion permit you to do that kind of thing because wetin you wan dey talk now everybody dey claim for nigeria say e dey serve god your god say make you dey destroy people farm no problem because na that god na e go still judge you at the end of the day so we have to be very careful so that at the end of the day we go be at peace with man and at peace with god na me una brother oga mike the organic senator una well done okay my people we dey this morning together to take help make sure we fit take care of the situation the way e suppose to be uh, do we wan discuss this morning na the gradual shutting down of poultry farmers of poultry farms farms okay. yes na im be the matter when we won't really work on this morning we don't discover a lot of check check don dey show say poultry farms they they shut down so many poultry farmers don't they come out for poultry business and the few ones when they they downsize their staffs and gradually a lot of things they work to really undermine the production of birds when at a point one government i remember the government of obasanjo encouraged poultry farming very very seriously Jonathan and Yaradua boosted poultry farming a lot so that Nigeria go fit get um, wetin we dey call the the necessary uh, matter concerning this issue for the country Nigeria and me and you go come get wetin we dey wetin we go fit dey use as alternative beds for the country Nigeria. So, uh, but today, we don't see them now say poultry farmers don't gradually that they come out for business. Um, waiting be the causes, waiting be the aftermath effect on Nigeria economy and uh, meat production, and then what are the possible challenges when the country go face and then the last one wetin be the possible solution Now here i take open the ground so okay we go let our poultry farmer when they in our midst the organic senator when they collect money for a uh, grant on poultry and you know the green let us have access organic um, um, poultry farmer I beg. well uh, no government don give me any grant o one i no go <laughs> beat me for road well uh, the truth be say uh, i think my area about i think about thirteen people wey i know wey still get poultry farm out of that thirteen about eleven don close their poultry farm but the truth be say one thing wey i notice is like they dey use this one as a weapon to fight the farmers because if you look am when we start that time how much be a kg of uh, of chicken a kg then was about one three then abi hmm. now i think well, na about two seven or so was it even up to uh, abi eight hundred or so that time. Eight hundred, seven hundred, yes. so one thing wey me i just dey advise dem because most of dem if you see dem now on the street the way dem dey go at times some of dem go just dey talk to each other <laughs> you know e go just be like person wey dey talk to spirit wey come be like say head come dey. <laughs> so what the truth be say our government no know wetin dem dey do so dem just dey scatter a lot of things and wetin be this cause now the feed dey over increase am as they over increase the feed as they over increase the feed a lot of people comot for business now this have to do especially the people because my advice here now i wan talk now especially the people wey dey into um, majorly i i talk say ninety percent of them ninety percent of them na egg production na dem dey into hmm. if you look am dem come over increase abi may i say over inflate the feed mm. then it's like the feed dey come also reduce the quality the quality, the quality. now you dey give your birds the feed dem no dey lay up to mm -hmm. if you look I e no come balance mm -mm. all of them come dey run at loss as they come dey run at loss you know as business be na most of them come decide to just pull out some of them sell the bird and pull out but me i always advise people like wetin i tell some of them i say come not just jump out of the business like that why not probably the moment you sell maybe you e go reduce the size of your poultry uh but at least you go yeah, try maybe manage. meat production mm. because most of the nakon dey say even the meat production number one dem no get the means of preservation to see where the problem no be say dem no think wetin mm. i think o oh. mm. dem no get that means of preservation mm. dem no get gen and even if dem get gen dem go come dey calculate how dem go take run mm. the fuel mm -hmm. wey go take power before you come froze your you know say to run gen to froze your fridge different from the one nepa dey bring o oh. that one dey easy pass nepa one easy pass na one thing wey i take notice am because yes. i don try am i don yeah. see am and i don calculate all dis thing now wetin most of them suppose do na alternative because i notice one thing wetin dey kill us for this country That thing still dey happen to me at times we go say okay we wan dey go jos na this jos road we must follow even though another alternative dey e no compulsory say you must do egg production probably na you take start and you don see say problem don dey come out try divert because i remember when i talk to somebody about see wetin i dey got the person come even dey quarrel with me come dey vex with me say you no dey talk na be your problem why you no talk since you for don comot for this thing you for don enter the one i tell you you know if you dey talk to people make we dey learn to dey talk to people about our problem and especially the people wey dey dey our kind of business because if you look most of them na some people wey comot for this poultry farm some of them no just run comot for poultry farm sleep for house o dem get another system of business another business wey dem enter wey dem dey do as dem leave that poultry farm Why most of them just go house go sit down say ah, as government come be i just kuku go house go relax na no make we no do am like that. because if the government say dem no care for you you no care for yourself na the question wey i go ask be that you must care for yourself as we dey now okay now the, the major problem i no know wetin uh, whether i call am systematic uh, delusion abi that na big grammar be that whether they dey take system take bring us down because if you look at why i talk so now the the price of uh, this thing from two thousand two fifty abi two thousand five e just enter six thousand plus e just dey increase dey go as we dey talk na e still dey go increase oh. o to two hundred naira three hundred naira dey dey add dey go okay now the egg the same egg that time when this thing na two thousand plus egg na fifteen naira now as we speak na egg na sixteen naira so if you look at e no dey measure with the increment of the feed yes. because if you try to even carry am go seventy naira or eighty naira the people no go buy. there should not be food and also the big poultry wey some get like ten thousand bird twenty thousand they come dey use am as weapon to take push the small ones away comot for the business at least by time maybe by time remain only us na will na increase am people no get choice then because i remember one of the manager make that statement that comment to me so i just only tell am say this thing wey you dey do how you take believe say the same people wey you feel say no go buy now if they increase they go buy okay now if you look at eh this business of poultry business now very good business o oh. as of a year ago if you calculate you go just after all if you wan calculate you say eh after all if the feed increase the egg go increase na because na the natural thing be that but nigeria these days we no dey fit predict anything feed increase egg no gree increase so what do you do you no fit go force people but one good thing still happen as the feed increase the meat of the chicken increase na so if you if you focus on that meat production which is the reason why people no dey agree to go into that meat production na e be the storage. because if you slaughter now today now dem no buy am <laughs> na wahala o job like woman dey sell meat for road ah, and dem buy plenty hoping say wan make gain and people no come buy that day <laughs> perishable eh. and you know say if you carry am go house you need to run gen for like eight to twelve hours before you know say any any meat wey you load for fridge to make am cake cake e dey hard but if e small now na e don cake mm so the only thing wey go do na we know say government no dey ever dey help matter i for say make government still like lagos state say dem wan dey give their citizens twenty hours of light <laughs> okay pa oga don stop me there i don mention government. <laughs> no advertise government <laughs> for now because okay. Uh, um, right now the matter we dey see am say they're not send the government no first get the interest Now it may come when the matter reach this level um, never vex i i get you know when they try to talk about reasons possible reasons why people they run out of poultry farms and uh, yes because we get to the stages where we want to look this matter the other one are the challenges when they don't run out of farm waiting in go cause for the society and then the third part where we go look at na the possible um, solutions when an alternative to, okay. to meet. Now, uh, Madam Ikekwa, what do you see? It, it, don't give a lot of issues that has to do with power problem. It don't discuss inc- uh, unnecessary uh, uh increment when they involve in the feed. Or they are, that is the, the, feed for the bed reduction and also. quality reduction. They go right 15 kg, for instance, 50 yeah. kg, 100 percent uh, calcium 100 percent this 100 percent protein 100 percent meanwhile they are all 20 20 percent and at the end what do they give but uh, but i think i will advertise my own here say me get 100 percent of <laughs> feed and by this weekend by the grace of god our my our animal feed will come out madam ekekwa mm. yes what do you think as the possible reasons why people they run come off for poultry farm my brother e get one eh, poultry wey dey close to me there na just eh, inside person compound just do the poultry there dey use am take dey take care of himself dey train him children but i come discover something every now and then the birds dey die only him go talk say wetin come happen e enough space dey no be say space no dey e give dem medication e go go dey buy like say na children like orphanage home wey dem dey train children go go dey mm. buy medicine go give dem water every time you see am there e dey take care of dem na only baff as if say e never baff dem <laughs> upon as e <laughs> dey take care reach na that baff dem need o upon as <laughs> e dey take care reach at times in the morning you go see say one don lie down go just delete go be shortage if na me i come continue like that i no sure say i go fit o because target for one bed there go dey around that kind six thousand then day break e go delete i go six six thousand go dey comot how much i take start the business mm <laughs> -hmm. you no understand me yeah. that one to discourage person one day turkey hmm. turkey delete wow. Now the woman just He complain complain complain complain only e butcher and I say well how e go do am He go go put am for freezer anytime im children dem dey come from school dem go dey collect for inside carry go school you understand so things like that and like my brother talk feed don dey too expensive even if people say make dem come dey do their own prepare their own feed now e no easy apart from say e no easy e, e no still dey complete e no easy e no easy at all the difference from which way you take dey buy uh, from shop na just small difference but the the the the good thing be say na your quality the one you make dey quality more than the one you buy because na you dey sure of wetin you take make am na be the only difference so this thing don discourage so many poultry farmers to comot but alternatively we discover say we get wetin dey call whether na misbreed cockerel mm, is it cockerel exactly something cockerel misbreed uh, eh, uh, eh, noila uh, noila and all that yeah. when dey on board now they come be like a, a combination of agric and native fowl these ones we discover say they no really dey difficult to take care of like the normal broiler because you go fit Uh, just like native fowl they fit move about. Mm, but e dey so, take time to grow. yes if you get space enough space for yourself no be where you live. them make them waka enter people compound dey mess up everywhere they go inside their secured space you fit leave them make them dey move about when you wan feed them you feed them then they go still go feed themselves just see am as project e go take you like six months yes six before you begin months. harvest them when i mean harvest them begin sell out then restock and train so you get less stress for that one and less expenses but at the end of the day you go you go always get your harvest. okay my people you still lis ten to family things on informal international online radio station this morning and we wetin we dey discuss this morning na uh, uh, people dey run comot for uh, why people are going out of poultry farming. Uh, possible reasons we don't discover say one because of the animal feed the feed the quality of the feed itself don't drop and because of that people know they get the value for the money and, nigeria be the only country when i don't see say the the price of commodity they go high the quality and the quantity of the thing they come, they down. yeah I, I, it's very touching sachet water twenty naira the thing no dey full cup Uh, <laughs> milk go check milk don go up the price don fall i even the price don go up the price no the price don fall e don go up i mean the quality the size don reduce the quality of it sef don reduce e no dey scent again even when you put am for except you load am load am load am uh, to hmm. those wey dey take o uh, if i i check one recently i do one small research i come discover say i no wan name the company otherwise somehow i go name una very soon they get hmm. wetin we dey call the inferior and the original yes the inferior one na be the short one and the original na long sachet okay yes the real one na and e dey if i my name the street where the people for dey go buy am well well one if i do hand like this now i fit touch one of the eh, eh. one of them and na the short one if e dey near me now which show say no be the real authentic type of the thing mm. so you know wetin make me dey let us understand this country where standard not really dey e dey affect a lot of things if something increase yeah the qual the quality of it still dey e for dey okay well now wetin be the possible challenges when this thing go give this country nigeria okay um, because we dey look this period Now the very season where people they like buy a lot of chicken um, um, to do chicken pepper soup chicken on the run chicken ve chicken visitation chicken confession a lot of you know just imagine you understand and you go discover say this period children after dey get holiday they go see say mommy dey tie something daddy dey tie -huh. like one time when somebody talk say say everybody dey tie chicken you no tie chicken say no i go buy the one he say daddy if dem no tie am e no be chicken <laughs> so you <laughs> fit buy fish tie am come <laughs> all na tie provided dem say tie there so now now wetin make me dey talk this matter you go discover a lot of issues say this period the thing really no give i mean e they come at a season where things really dey difficult for the country and people when they do the issue of staying away from red meat they will come find them extremely very difficult to really get wetin won't fit eat or whatever so right now do you think as um, possible challenges when they because the volume of consumers we have for chicken actually don't increase yes now the producers don't drop the number so, one wetin be the possible challenges wey you think say this thing go give this country the number one challenge na prices of chicken go go up so because there is going to be hike in price yes that one be only fuel this time around that this one now dey now the people wey dey raise this chicken now wan remove subsidy <laughs> and this subsidy wey dem wan remove you no go fit carry flat card come dey eh, say eh. we no go gree we no go gree na only government you fit do dat one with because na your money na dem be take dey pay the subsidy then second one wey i don see i think uh, it was day before yesterday na on monday afternoon i just dey stroll i say i no go enter bike i dey stroll dey go farm na say make pass one lonely road because normally get where we dey always follow So they pass the lonely road. Now I see some young men, they slap one guy where they sell beans. They use truck, they sell beans. Ah, I run come, come here. Waiting be that. What's the eh, all of them? They take off. Then the one I know is I say, come here. Waiting be your problem. All of them run. Now I come they ask the guy, what happened? He say then come, say the money where Seme bring up and you know say out of the three of them two of them dey work for poultry wey don shut down you see wetin i dey try to talk now this one na broad day light o oh. so wetin you think say those people fit do in the night if to say those poultry never close they for dey work that time oh. they for no see chance go block person wey dey do im own business dey go so the tendency say we go get more arm robbers on the street now simple we get more hoodlums. may i no dey call the arm robber now because i never see them carry guns. no no <laughs> no oga i no gree. okay you know how me i use english. no make i call her. no remember the day wey we do description we discover say if government sponsor person take do something e be hoodlum. hoodlum if government give person the gun e go be no unknown gunman but if person go do crime by himself nobody send am ah, e say thief <laughs> or he be robber now when he come carry something join am take rob He come turn armed robber Eh? ah how you go dey call am hoodlum when so? If we look when na him send himself. if we look at now you see these two things now because those time those two boys out of the three of them na suppose dey office e suppose dey the poultry where dem dey work now dem don add uh, the third one even the owners you dey create more unemployment because i no know why the government of nigeria dem no dey see all these things in developed countries like dem see say maybe one sector of the economy wan shut down They go quick quick rush enter there save am because the reason why they dey save am not be say because they wan save am but because they know say many people go come dey unemployed. and it's going to fall back to the so the, the society back, back which is the government but now for this one nobody dey send government just dey get report say eh, okay so so this thing don short because they no talk say they no know say poultry farmers dey go through this challenge because poultry farmers don dey cry since when dem carry maize give one person abi two people say make dem dey import so of course you go know say all these things and as we talk you know say nigeria dey export maize yes i am aware. for maize wey dem never wey never reach dem dey export am so if you look am. for maize when we get land to plant. now unemployment don join o. No? So possible challenges: one, unemployment, more more bad boys on the street, and um, a lot of businesses lost. Then now you know say this money on now what would they take the farm? What would they do organic farming? Oh. If you see what thing dey happen now, the e just that the small one I get now, I say nga I no dey give. Even me. This one come say buy I say I no dey sell. Even me no if na you be my chair na e dey na because of people like me and you now keep am there <laughs> okay or maybe any of us wey wan farm because if okay for example now you call me i need two bag of eh, eh, manure i con tell you say e no dey e get as e be na so which means you understand which means to say as fowl feed don there now yes eh, even the manure wey dem dey bring come out now wey dem suppose to dey throw away dem dey sell am now dem don dey sell am now to recover so that dem go fit gather money take buy feed na wetin e come in be that. so if you look am eh this thing the way e dey go <laughs> we better act fast o oh. the small monster wey is as e small make we quick tame am before the monster go come big once na when e giant now go dey make <laughs> <laughs> that time go dey threaten people but when e small e go dey hide for corner maybe that time you go dey feed am small small na be those why those boys now dey go dey block person wey dey pass for lonely street now say bring your money when e reach where dey go dem no dey even go wait you for lonely street dem fit go highway dem dey junction dem way or dem go your house go meet you knock popo na we open door. give us our share. <laughs> Okay, Madam Ikekwa, possible challenges because um, we don't see uh, the matter they go somewhere else and a very my, sad issue. My brother don't talk uh, the challenges wey dey but wetin me go advice as solution be this because um, this uh, matter so we know so na mba month na the na christmas period I just tell somebody this morning 24 days to Christmas. Of course, before that 24 days go complete, many people go to look for what they dey talk about so where they want to do celebration. The truth be say before now starting from the end of the year or middle of the year you don already dey make preparation say this period dem dey plan this period say this period the birds or the fowl wey i go use because of this experience na suppose to plan am because na since the beginning of this year poultry farmers don dey cry even last year even since last e year e come be like say as day dey break the thing dey worsen last year dem cry but this year the cry loud pass last year own because the the thing dey increase dey go dem dey get hope say e go change e no change e dey dey worse so which means wetin we now go do be say we need to plan for the poultry poultry farmers they need to look for alternative feed like creating your own feed because na wetin i don discover now say even the poultry wey na no around us they no dey buy feed again they dey make their own feed they go carry this uh, whether na guinness waste they dey call am no no. everybody spread am for front of him compound they dey spread am mm. dey spread am na wetin all of them dey use now they go collect am then whether they dey buy small feed or something like that uh, i no know how e get how they dey do am they go mix everything together see when your bird hungry e go chop o not say like e be like small pikin wey dem born na you go say na only nan na e dey eat e no dey eat akamu. time dey come when e go even drink garri. <laughs> by the time e no see the nan <laughs> e no see milk e no see milk e drink e go eat akamu even without milk. <laughs> na so e be o oh, because this bird wey we dey talk so we don too dey pet dem as e be say feed don dey expensive no madam wait wait wait no be pet refer peter come this world eh you wait na wait make i talk i know wetin me dey im mama sit down on top of the egg no be pet refer peter come here na only broiler na you go fit do that o oh. if you do am to your layers eh if one week you fit no get one egg shebi you dey hear am dem fit do am to broilers dem fit do am to noilas i fit do am to broiler to noilas cockerel i fit do am to am so if i fit do am to that one i go manage that one for my business <laughs> yes no now way out now. no be solution we dey find so yes how we go take come out for this problem The farmers now dey talk to now both farmers and individuals wey dey train for themselves for for for celebration or family use They need to adapt like i talk about new baby now say if e no see make e drink if e hungry if you put am you go eat am <laughs> so when your bed hungry <laughs> my people <laughs> the matter be like say the matter be like say una dey una dey take me for joke but oh, but e dey funny na because e say when hungry beat am e go my people this na farming things on a farming international radio this mm. morning and madam ikekwa don set the house ablaze this mm. morning with one language <laughs> you say when <laughs> when the birds no see food when they discover say nigeria <laughs> situation and condition don change They go adapt by themselves you know say fowl I don know say nigeria situation dey critical dem go change the situation to no, where they need to eat wetin dem see no way even even your bird wey dey your poultry dem know say critical condition dey dis country dem don know because no be the way you take dey feed dem before you take dey feed dem now ale no be the way they feed them. that time wey dey feed them now. and then even discover say na three hours the light the food the days of light na three hours na three hours out so anytime you come the the food even change the like boilers before we dey take like one week to one and a half week before they hit but now three days five days ah, you don dey drink on your own o eh. so na true say they don dey look no so but why you come dey begin dey look like say no no no i dey laugh and she say hungry bitter yes na because he know say he must chop <laughs> so anything available he put am for mouth even if e bitter he go eat am hmm. so far he quench that hunger so na wetin we go need to do be that. but the we truth say, okay, is say like those one wey dey dey dry sha before dem give dem but make sure e dry properly now because e dey cause disease if e no dry well. yeah we know say infection dey but that's why you see say even the uh, uh, poultry farmers dey dey always Eh, eh, give them injection time to time dem dey buy treatment uh, wey they dey give them to follow up to make sure say they don get infected so na na alternative be that na solution be that eh, uh, so if you get noila you get broiler you get uh, what do they call am um, cockerel you give them time you no go spend much They go still grow na only time e go take e go only delay you yeah, but you still get your money back. My people, this na family things on Informing International Online Radio Station this morning. Uh, we won't use this opportunity to also because she don't already start the issue of the possible solutions when we get, and she don't give one alternative. Say there is a need for us to uh, uh, readjust our mode of um, approach so that make we fit make sure we still stay in business because total out of business will mean a lot of danger. It's a complete doom. Also oh, loss of money. Loss of money. So it's and not advisable. so much you know they. Uh, naturally, it e could make you understand. Say, bird get how many months when you suppose feed them. If you don't exceed, Wahala, you, don already dey run at loss. Uh, another one still dey you know this uh, um, wetin they call am duck duck fowl. Uh, yes, uh, yeah. duck fowl na another kind of bird. Uh, eh, but the problem be say i no know why people no dey embrace. if you wan train duck, duck fowl the white one uh, because the white one dey sell well especially for edo yeah. the white one because that black one wey be say you know say the skin dey like dey black you know mm, the yes, skin dey dey eh. black and the feathers come dey black so people dey like mm, the meat no e no fine for face but the white one when you see the white one but because I, I, white. I think I get white one. Now opportunity be this. Uh, you just help me now to make we do research on the, the, the difference between the black and the white duck fowl. What be their nutrient value and what it be? To me, I they suspect say the black ducky will have more, more natural nutrients, nutrients. Yes, than the white. I know why I talk that matter because if you notice, I, if you kill the black one, and eh, the meat they taste more the summer dusty but the white one na just normal beef like that mm. so that's why i say the nutrient value mm. if you research am well you see that black one contain more nutrient yes so that is white so i i i think maybe maybe when next we on agri on our agri program we go talk about um the uh, duck duck fowl farming and um, um, the species and, and why okay you get something else to talk before we enter solution okay. issue because the na the solution yeah Now na the solution we don't already look now now uh, when we don't see possible reasons why people they run come off for poultry farming we don't see the challenges when it e go give the country nigeria and by extension uh, africa It e, e good make we understand first of all poultry farming Now, waiting, we dey naturally used to but the present modern type of poultry na the one wey we adopt from the foreign world yes africa get their own method of how to raise birds before how to open am in the morning oya balls and normal normal <laughs> um, uh, how do you call it our normal native fowl now mm. we we now solution center na this radio station be can we not if the things too dey difficult can we not return back to the way we were breeding and uh, where we dey grow fowl before and uh, grow birds and uh, since we already have a knowledge of both together the traditional and the the one where we go borrow from white man to eat white uh, uh, premature animal <laughs> so you know look am as if we put the two together we can actually grow our native birds better this time. na him be the noila. no I, you know why Nola Nola and cockerel actually yes. na breed yes dem mix am of the native and that foreign yes now we wan go africa way you know why let's go back to our africa way if you say you wan use am do business e go hard you know why your native fowl na two years e still be like one nineteen tin bird like this you eh, understand okay and uh, since na for business you will wait for two years and it's still tiny like this. I'm gonna tell you something make i shock you something. Yeah. we do one research i did one community some years ago and we come so okay eh these beds now they talk say you e know dey great grow why now we can't gather uh, we can't allow the two They stay around where they produce uh, limestone. okay. the two can't they live around that environment the truth be say that community i stayed there for one um, for about ten years wow. and uh, a lot of companies when they there today came came there when i still dey i still dey that place now wetin make us make me dey talk am we come discover say in the course of say these animals or these birds one funny thing about am be say once the gizzard dey develop the animal itself must develop you know na there anything wey e take dey go to undergo the breakage and digestion extraction when e dey get the bed as a whole the intestine and the gizzard dey work together now the gizzard na there the stone dey go once the stone fit develop that place they don break am the nutrient wey e pick from there e send am back into the system and you see e developing we come discover one thing say the two types of bird develop the same way and they were both taken to the scale to weigh they were both bought the same day in the market yes and we come discover say where we get problem na we say we wan grow them where somebody where many people dey get problem be not be everybody get access to limestone to take make the natural native bed become like poultry bed okay so if you dey eat limestone e go still the the size is threatening okay na community wey i stay and i know wetin really happen for there because something led us to say make we do am we come give them free ranging dem dey eat together they go come back to cage eat together come back to cage and their sizes e come begin threaten person because two native which was one one was the female the other one was the male this one na the same two and at the end of the whole thing my brother the weight the size everything come dey threaten person so but the no forget the taste of the native bird will always dey different yes so what i'm trying to say is a mixture of the technology of the foreign birds we apply it on the native not even crossbreeding aspect now okay. we see we can redevelop our because one it does disease resistance exactly it does not need too much antibiotics mm-hmm. you don't really need antibiotics you don't need just little of those organic preparations you are already is good to go then you increase the method of the way they eat mm. uh, okay go, let me say you monitor the method at which it eat then allow it on a particular range for free range which means the very compound when e dey dey no be cage business birds na all you need do na to make sure you control feather because native bird as e dey grow na so na so e sabi <laughs> fly so and then you see that africa can actually get back to getting the we are talking about not just meat now but the quality type of meat to eat for our aged fathers people that are staying away from red meat people wey no dey like -huh. so that we can actually redevelop because we no go come talk say because bed too dey expensive pipe bore water was very expensive to get nigeria take a decision to be sinking borehole when we discover say to sink borehole too dey difficult because of the borehole machine dem go bring am come dem go say to sink borehole one million na people go carve iron begin drill hole with their hand and today borehole dey every compound. exactly. so while we can still readjust and do something with it we get a technology of always getting what we want through if you run pass window jump upstairs and i go through the staircase the major thing the two of us go outside. yes I don't know if you understand what I'm trying to say. What if we the target of the three of us? We must go outside. Abi, you jump door, me run through staircase, okay. the other one go through window. All we dey outside. so I, I think, madam, I mean, uh, Oga Mike, possible solutions because we no go fit remain stand, stagnant. Now, another solution where me like the one they are applying now We have to look other ways because this one na part of mistake wey even me make before the fact say you dey do poultry you, and you dey make am now everywhere don tight dem no tie your according to mama e dey make statement that time dem no tie your navel join poultry you fit still look for any other agricultural business wey you go learn ask people talk to people so that you go now you fit add and join am or you totally move to that one so that if one dey support one you go see say the business go dey move even you sef go dey smile because if you dey the one some people go dey na say this business no good again e no good and you dey there one year two years three years four years five years ten years you still dey the business and you dey tell me say the business no good that means the business good if you fit dey business for ten years and you dey tell me say for the past ten years na this business not one single profit not dey that means you dey deceive me so you go look at other alternatives na be one of the solution another solution be say the government make dem even look at the feed as a solution because if feed now today drop back to where e dey before everybody go rush come back na the truth be that because na that one be the in fact ninety percent of people wey comot there or ninety-five percent of people na that feed because as if you no give this fowl this feed even the uh, drug sef increase o oh, <coughs> drug increase o oh, but why people no dey talk of the drug be say drug no be eh, everyday everyday i fit say for this month now i give dem drug twice i fit give dem at the beginning the first four days and the last four days at the end of day everything go dey okay so possible solution na we still dey another solution wey me see dey consult among your like mind wey dey around you because if for example now your business dey get problem still meet other people wey dey do the kind of your business ask dem question more na rub mind because e fit get how dem dey do am like wetin madam kekwa talk now some people dey sun like maybe all this uh, eh, wheat this thing shaft of this wey dem dey use some people dey you know say dem no know so if dem still talk dem fit carry am miss instead of the, the fowl to dey chop like four bag a week or ten bag a week They fit take that one as half eh, five bag this one five bag instead of ten bag you dey buy five bag and most of these people now if you look at if you ever ask dem dem tell you say come take am Why some na small you go pay so na part of the solution i see na im be that. madam ekekwa. Mm. this na solution matter na we dey talk i don first talk am just now say e good say instead you go pack up make you uh, eh, uh, eh, train the ones wey e be say you go fit manage wey no go give you stress wey be like uh, those uh, uh, uh, cockroach um, what do they call am brella and uh, noella those ones and make we try do our own feed make we leave all this feed wey dey dey sell for market na people do am dem no get forehead after all e carry label tell you say see what and what and what and what when dey take do am when of course no be true cause this country na so so like people dey tell us when dey take do am and last last you find out say no be the quality wey dem tell you say e be na e be because even as the price go up now, the quality don reduce na im make am you see am say even if the birds dem eat am dem no dey get the weight wey dem suppose to get but when you do your own na only you know say ah This thing na wetin you take do am and you get the assurance say even if dem eat morning food na morning food dem eat you no dey fear say no be wetin you na another thing you give dem because by the time you do am by yourself most of the things wey dey take dey do am na waste mat as in waste product from other uh, things na dey take dey do am yes. so just people some people dey find where i wan throway this thing put where i wan pack am put look for where they dey produce things where you fit get those kind raw or waste um, uh, uh, end product from uh, other uh, products gather them like that one i tell you they go dey collect for this thing uh, brew gather them gather everything if you even need to spend na just small money you go spend because the things wey you collect some you no go buy them why some you go buy them reason why some dey buy na because of say uh, people so many people dey into so many people dey look for the the something so you go like na who give you something for inside na you go fit carry give so when you gather them you put them together you fit produce your own feed so e go be less uh, uh, expenses for you so that area of feed e go dey settled so that you fit dey take care of the birds and those birds wey you know say yes that kind feed no good for them because e get some kind uh, uh, uh, breed of uh, uh, bird when e be say they no really need all those kind feed you give them they no go survive am then remove hand from those kind one face the one you fit manage e no you say you must uh, uh, go uh, take uh, uh, i mean um, uh, uh, have all the breeds the one you know say you fit manage wey no go give you stress focus on am dem even dey see hmm. this uh, get this other bird wey dem dey call um, um, guinea fowl guinea guinea fowl guinea fowl dey e get quail bird still dey so all these ones wey be say dem no go fit give you stress wey you fit manage just manage dem dey focus on am so that you go fit uh, survive uh, poultry business instead of closing and you go diversify for inside am some some sometimes maybe you fit train those uh, ones wey be say you go fit supply to fast food uh, places wey you go fit freeze you know to meet like wetin you talk say challenge dey because of uh, uh, what to take preserve them uh -huh. supply market people dey say they look for that mm. one na business wey they dey do wey dey sell frozen food dem dey go poultry to poultry dey buy those type wey dem dey fit buy dey froze you know because because na market dem dey dem dey sell frozen food frozen frozen chicken so dem go dey go poultry to poultry you train like that like two months you sell off you no need to keep am for six months till christmas bell ring two months you train them you sell off two months you train them you sell off then the ones wey you fit keep say yes this one na for christmas period then you still keep them you train those type so na different different type of birds the one you fit train for two months sell off e different from the one you fit keep for six months and sell off na different different birds uh, different different uh, uh, uh, uh, this thing birds na it e dem be so na how you fit take manage and survive your poultry business. Now be that. Okay, my people, I won't quickly take this uh, few agri uh, news and then we go round up the program because time don't waka out us, uh, don't waka far. Uh, Animal Health College don't uh, uh, boss don't finally express optimism over the issue of food insufficiency. Say with the present approach when some students and people don't begin they waka with food matter now then nigeria go fit develop if they get encouragement to fit get food sufficiency if government approach her from the right angle. IITA don't tax African leaders on agriculture. Say make them do all they can to make sure they approach agricultural policy from the right angle so that make the fit help to increase funding and accessibility to funds when go help boost agriculture and agropreneur in Africa and especially um, uh, um, the giant number you know, the country. Uh, uh-huh. And then um, Nigeria and Russia don't finally seal pact to f- foster trade ties, investment on agriculture. well i just hope say russia no go finally droop <laughs> droop the whole country nigeria carry comot because their their wise pass the country wey dem come do business with i no talk say nigerians no wise just that something dey always make the government eye no dey ever look the right angle na make me just talk am well the minister wen sign the agreement paper e dey look and I hope money no go enter in hand for them to look away. And later we will come talk say Russia don't dupe Nigeria again. Well, uh, my people, this now farming things on informing international online radio station this morning, and uh, the time check from our studio this morning, they they show say we don't almost run enter afternoon in the next few minutes. Um, Mr. Mike, abeg make you greet our people before you waka comot this <coughs> morning well ah, my country people, i dey greet on now both the political farmers and the you know say i no dey vex again for una the only thing be say more na just repent just become the real farmer so i dey greet everybody both the political farmer and the real farmer una well done na me una brother oga mike the organic senator madam ikekwa my people, i salute una plenty una take lis ten to us today make una remember say na wetin person comot eye na im mate do pass am so all the things wey we don talk to the possible solutions make we make sure say we do them so that we fit get the result wey we desire my name na sandra kekwa salute una. Uh, my people i know say time don waka far but e good make we understand one thing say we dey from this platform dey encourage indigenous practice of agriculture when e go fit help make sure with the present invasion wey we don dey get on our health from the foreign uh, people, e good make we when we be the indigenous people of nigeria look for indigenous way to take practice indigenous planting and cultivation and animal husbandry so that make we fit dey get a very good health for the people. Now we don't discover a lot of GMO day town uh, people they organize a lot of in, uh, this thing, and you see just recently one NGO organized to be able to push for what they call corpus manual. They trained some farmers a few days ago, and uh, uh waiting how to recognize GMO crops and stay away from them. Now, um, one organization championed by one of our own here, they push for what would they call indigenous seedlings when no they influenced by any chemical. So that make we feed they get our indigenous plant back again when get the actual nutrient. If you use and produce feed, animal go feed well. If you use and do anything, the, the thing go get value. If you use and make any uh, production, if human being eat them, it will not go get side effect. this one na they go push us by next um, wednesday we may likely go into what we call possible health challenges on the implication of antibiotics on our animals possible health challenges on the implication on the use of antibiotics on our animals um, we don't discover as big as a cow the amino acid when cow get to take help your pituitary gland work na just three Why snail as small as snail has the same three So which one were you supposed to put in your mouth? Twelve nine they supposed be. Oh, snail even have five. Sorry, snail have five. Cow has three. Goat has six. And snake when you dey run from because you no like am because of this the language serpent when they say e be for garden of eden has twelve so So all the <laughs> so actually snake has complete 12 amino acid when it fit help the pituitary gland to work on the hormones to make the body have actual health value when the body need to get to go or go with we They call restructuring of the body naturally and equally help to for bone formation calcium formation reduce goiter and equally help to make sure all your hormones testosterone um, and uh, for both men and women and all of those stuff they really they act the way they should so i'm not talking you go eat snake but if you think you need that amino acid you can eat the black snake it's like chicken and you will find out that it will help you a lot well my people sometimes some of this period we go they use them they give small small information and head tips on agriculture why you need to eat the right food until we go to hear ourselves again my people don't forget if you train a farmer you will feed a nation My name na Adel Mwakao. I salute na well well. my seed to grow every prayer and every seed I've sown. Lord of the harvest.